Meine Augen fielen heute und auch gestern schon
amaso yanjye yaguye uyu munsi mbere ni kuvejo kuri rino jambo ry'igiciro mu bavugishwa n'imana esaya ku gice cya mirongo ine na rimwe guhera ku murongo w'umunani saa mirongo ine na rimwe guhera ku murongo w'umunani haravuga ngo ariko wowe Isirayeli musabyi wanje Yakobo we yaratoranije rubyaro rwa Aburahamu umukunzi wanje umurongo w'icyenda wewe uwo natoye nkagukura ku mpera z'isi nkaguhamagara nguve ku mfuruka zayo nkakubwira ntura umusabyi wanje naragutoranije sinagutaye murazi yuko izina yakobo izina yakobo risigura intonyotsi umubeshi yaniganye n'uhoraho kandi aranesha kandi Imana aragenda agashyika kuri aburahamu we yahamagaye ngo asohoke avuye muri uri mu bukarudaya kandi akamurunguka mu gihugu aburahamu atarazi hano nguru umwe mu rubyaro rwa aburahamu aburahamu isaka na yakobo uhoraho imana aravuga ngaha muri yesaya mirongo inani mu murongo w'umunani ngo ngo yakobo natoranije urubyaro rwa burahamu umukunzi wanje ese ukuntu aburahamu yahimbaye imana gushyikaho umwami amushingira intayi ikomeye nkingo urubyaro rwa aburahamu umukunzi wanje umwami aravuga mu butumwa bwiza ngo bwanditswe na yohana ngo muri abakunzi banje nimwakora ibyo mbagera nk'uko byanditse muri yohana cumi na gatanu mirongo cumi na kane hama aravuga muri muri aravuga ngo umushumba ntamenya ibyo shebuja akora ariko umukunzi abimenya byose ni yohana cumi na gatanu mirongo cumi na gatanu nyine aravuga nabwiza ko hasoma kuko ndabona ko mufise ukwizera guke mu maso hanyu na jewe sinamamenya aho imirongo y'ibiri iherereye na jewe imyaka yatanzwe ku njyana sinshyibuka neza ibintu byose uko biri uko biri kose ni muri yohana cumi na gatanu umurongo wa cumi na kabiri na cyane cyane umurongo wa cumi na gatatu yohana cumi na gatanu umurongo wa cumi na kabiri haravuga ngo ngiki icyagezo cyanje nimukundane nk'uko nabakunze mirongo cumi na gatatu ntawogira urukundo ruruta umuntu yigura abakunzi biwe cumi na kane muri abakunzi banje nimwakora ibyo mbagera si nk'ibita abashumba kuko umushumba atamenya icyo shebuja akora ariko mweho nabisaba abakunzi kuko ibyo mwumvanye data byose nabibamenyesheje umurongo ukurikira wa cumi na gatandatu si mwebwe mwantoranije ariko ni jewe n'abatoranije nabashizeho kugira ngo mugende murama imbuto kandi ngo imbuto zanyu zigumeho kugira ngo icyo muzosaba data cyose mu izina ryanje akibaye umurongo wa cumi n'indwi ibyo ndabibageze kugira ngo mukundane iri ni ijambo ryiza cyane ni ijambo ryimbitse ry'ibwina ijambo ry'agaciro hano umwami aravuga icyo ari cyo itoranywa ngo si mwebwe mwantoranije ariko ni jewe n'abatoranije kandi n'abamenyesheje byose nk'uko byanditse ku murongo wa cumi na gatandatu imana na kimwe yaduhishije umwami ntiyabwiye abigishwa bibe cyagihe ngo ngo ngo mwebwe mwahawe kumenya amabanga yose amabanga y'ubwami matayo cumi na gatatu mirongo cumi na rimwe yarikabwira bande kijya gihe bari bajya yatoye yatoranije haravuga hano muri yohana cumi na gatanu mirongo cumi na gatatu ngo ntawogira urukundo ruruta urw'uko umuntu yigura abakunzi biwe mirongo cumi na kane baravuga ngo muri abakunzi banje atari aburahamu gusa ariko abatoranijwe bose abakomoka kuri aburahamu bose imana yatwise abakunzi bayo itwita yatwise abo yibira amabanga idufata nk'abantu ishobora kubwira ifite ibyo ibwira cyangwa abantu ishobora kwibira amabanga ishobora kubwira amabanga ishobora kwibira amabanga hano ku isi ndamaze kubivuga katari gake igihe cyararenganye aho abagenzi bari abagenzi nyabo igihe abakunzi bari abakunzi nyabo cyangwa bene data bakaba bene data nyabo cyararenganye ariko mu batoranijwe ijambo ry'imana niryo ryategurwa kugira ikibanza cya mbere mwene data akaguma ari mwene data umukunzi akaguma ari umukunzi umukunzi akaguma ari umukunzi nyawe nta na kimwe gihinduka muri ibyo aho ibintu bihindukira ni ku bantu atari ku mana cyane kuri bajya imana yatoranije muri yesu kirisito umwami wacu ngo muri abakunzi banjye nimwakora ibyo mbagera yohana cumi na gatanu mirongo cumi na kane ibi nabyo birimwo umwami umwami n'umwami nyine arategeka kandi akagera ibintu dutegerezwa kubikurikira kandi tugakora ibyo yavuze sura umurongo cumi na gatanu si nk'ibita abashumba kuko umushumba atamenya icyo shebuja akora ariko mweho n'abisa abakunzi abigishwa biyumvise gute uwo munsi igihe umwami yababwira ngo si nk'ibita abashumba muri abakunzi banje ego umwami wacu atubwira cyo kimwe uyu mugoroba kuri umugoroba wewe na jewe ntitukire abashumba ntitukijyakare ibyagezwe by'abantu cyangwa imitegekere ariko turi abantu babohotse bacunguwe n'amaraso bagiriwe ubuntu n'imana yacitse umukunzi wacu yagiye ku ruhande rwacu kugira ngo natwe ducike abakunzi biwe kandi ashobore kudushyira ku ruhande rw'iwe cumi na kane haravuga ngo muri abakunzi banje nimwakora ibyo mbagera igice cya kabiri cy'umurongo wa cumi na gatanu ariko nabise abakunzi kuko ibyo numvanye data byose nabibamenyesheje ibi ni ikimenyamenya cy'ubucuti buva ku mana mu buzima bw'abizera niba turi abakunzi b'imana ibyo bisigura yuko yatumenyesheje byose byose mu byo yadusezeraniye mu nama ziwe z'agakiza mu mugambi wiwe w'agakiza kandi yarabiduhishuriye aho niho abigishwa bashobora kumenya yuko ari abakunzi biwe kubera ko yabamenyesheje byose ubu rero reka ndababaza mbega imana yiyumvira iki kuri abo yavuganye nabo imbere y'abantu amamiliyoni n'amamiliyaridi y'abantu imana yiyumvira iki ku bantu bari ku rushi bo muri runo runganwe bumvise ibyo yavuze muri runo runganwe nimba ushobora gusemerera cyane yovuga iti uyu munsi iri jambo ndaribabwiye mwese muri abakunzi banje mwaraje kandi mwarumvise ibyo nashaka kubabwira byose tubwirizwa kubitahura tubwirizwa kubitahura aho niho ugutoranywa guhagaze niho kugaragarira benshi barashobora kuvuga ngo ndubatoranijwe hanyuma hacaza iki kibazo gikurikira mbega waranumvise ibyo umwami yavuze byose kandi akongera akabimenyekanisha hano muri yohana cumi na gatanu baravuga ngo aha ntihavuga ngo ngo ngo niwe mwantoranije havuga- ahubwo havuga ngo nije nabatoranije Wenn ihr tut, ngo cumi na kane ngo muri abakunzi banje nimwakora ibyo mbagera Ha- hanyuma euch ku mu- igice cya kabiri cy'umurongo wa cumi na gatanu ngo ngo ariko mweho nabise abakunzi kuko ibyo numvanye data byose nabibamenyesheje göttliche Offenbarung uguhishurirwa kuva ku mana kw'amabanga akomeye yo mu nama z'imana zose und das ist uns in dieser kandi niko byatugendeye natwe muri kino gihe Zeit wusste, aburahamu yari azi eh, ibyo imana yategekanije kuri we gukorana nawe mit dem I- Gott ya- imana yaramuhaye isezerano der kandi umuntu wese imana ivuganye nawe by'ukuri nur gehört hat, agira ko akanayizera alle, zu denen Gott abo ab- abumvise gusa iby'imana birenganira abo n'ibindi bindi gesprochen hat, ariko denen abo imana yavuganye nabo by'ukuri abo imana yavuganye nabo und by'ukuri haben damit bestimmt, imana yaba ifite icyo ibabwira was er gesagt hat.
kandi bacitse abakunzi bayo ibyo bice bigaragaza yuko bizera ibyo yavuze kandi ko ari abaku- ko ari abatoranijwe n'imana Knecht Judas hano mu ijambo ry'uwavugishwa n'imana yesaya yesaya mirongo ine na rimwe umurongo w'umunani haravuga ngo ariko weho isirayeli musabyi wanjye yakobo A- ego atari gusa ngo weho isirayeli musabyi wanjye ariko ngo ngo wewe yakobo yari ibyo bibiri yari isirayeli kandi yari yakobo yari umuntu akomeye w'imana kandi yari n'umubeshi ibyo bibiri byose yari ibyo bibiri byose imana ibyo byose ntiyabi- ntiyabi- ntiyabifashe minenegwe byose yarabibyanditse Ye- ngo ngo wewe isirayeli umusabyi wanje nawe yakobo imana n- ibyo byose ntiyabyibagiye yari yibutse ukuntu yakobo yabeshe esawu Abrahams und Isaaks Willen.
hanyuma mu nyuma nawe yarabeshwe Und er sagt hier, imana ariko imana yari yaramutoranije ku bwa aburahamu na isaka kuko zari inzira z'imana hano rero umurongo w'umunani bavuga ngo ngo uwo natoranijwe uwo natoranije rubyaro rwa aburahamu umukunzi wanje sprach mit Abraham. Gott ni ikintu cyiza cyane aburahamu yari uwatoranijwe n'imana imana yavuganye na aburahamu imana yaseze- yahaye amasezerano aburahamu aburahamu arabyizera ataragira icyo abona na kimwe hanyuma acahaguruka atazi yaja imana yari yizi iyo ari karaja kandi byari bikwiye we yarumviye gusa murazi yuko Martin- martin lutere nk'akarorero martin lutere ntiyakunda icyete cya yakobo ntiyihanganira gu- gu- ko iyo yakobo yandika ngo ngo ukwizera kutagira ibikorwa ngo kuba gupfuye ntiyabyihanganira als Mann, der dazu von Gott verordnet we nk'umuntu yashyizweho n'imana kugira ngo yigishe ku gutsindanishirizwa kuvuye ku kwizera konyine ntiyitaho iby'ibikorwa yabona ibikorwa bitagira ikibanza kubera ko yabona ko ibikorwa Gott yabi- ibikorwa yabibona uko we ashaka yabibona ukundi kuntu yabona ko ari imigenzo Taten imana ntiyashaka kuvuga ibikorwa iby'iwawe n'iby'iwanjye oya ariko yashaka kuvuga ibikorwa by'ukwizera nka bimwe bya aburahamu auf den Altar gebracht, aburahamu yakoze ibikorwa ki von ihm forderte.
yajyanye isaka ku gicaniro igihe imana yamumusaba hanyuma yakobo arandika ku murongo wa- akaboko kabiri umurongo wa mirongo ibiri aravuga ngo ngo ariko wa muntu w'imburakimazi we mbega ugomba kumenya ingene ukwizera kutagira ibikorwa ari uko ubusa Worden, mirongo irindwi na rimwe ngo, aburahamu sogokuruza mbega ntiyatsindanishirijwe n'ibikorwa er hat zugemacht und nicht literi ya- ya- yarababaye cyane ku bw'ibyo ntiyabananije asoma ntiyashoboye kubyemera ibyo ntiyabyemeye Ntiyas- ntiyasomeye ngo aheze ariko twe turabyemera kubera ko dufata ibyo bintu tubifata ntitubifate mu bwenge bwacu ariko tubifata tubifata ku- mu- mu- mu buryo mu mutima mu- tubifata mu mutima atari ibikorwa byawe cyangwa ibikorwa byanje umwami yesu yaravuze ngo Und er sagte, ngo unyizera azokora ibikorwa nanjye nkora ibikorwa nkora nanjye azobikora ku murongo w'icumi muri yohana cumi na kane aravuga ngo ngo si jewe nkora ibyo bikorwa ariko data ari muri jewe niwe akora ibyo bikorwa und werden si ibikorwa byawe wewe cyangwa ibikorwa byanjye jewe ariko n'ibikorwa bya kirisito bitegerezwa kugaragara mu buzima bwacu ariko weho isirayeli umusabyi wanje yakubona atoranije rubyaro rwa burahamu umukunzi wanje umurongo w'icyenda saa mirongo inani na rimwe umurongo w'icyenda wowe uratoye nkagukura ku mpera z'izi nkaguhamagara ngo uve ku mfuruka zayo nkakubwira nturi umusabyi wanje naragutoranije sinagutaye umurongo w'icumi ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe ntukihebure kuko ndi imana yawe nzo gukomeza nzo gutabara mbere nzo kuramira n'ukuboko kw'iburyo kukugororoka kwanje mu isezerano rya kera ukuboko kw'iburyo eh, kwi- ku- kw'imana guta- ni- ni- gutanga agakiza ntikwari uko gucira imanza abantu no guca amateka gusa ahubwo ukuboko kw'iburyo kw'imana kwari uko agakiza n'ubuntu nk'uko yabwiye mose ngo nzogirira ubuntu nzobugirira nk'uko byanditse muri kuvayo mirongo itatu na gatatu umurongo wa cumi n'icyenda imana yagiriye ubuntu abo bose yatoye yatoranije abo yahamagaye kugira ngo babe abantu bayo kandi ibintu byahindutse gushika n'uno munsi umurongo w'icumi isa mirongo ine na rimwe umurongo w'icumi ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe ni kangaho umwami yavuze ano majambo igihe ari ngaha ku isi ngo ntutinye ya ya yamye avuga abwira abiwe ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe umurongo w'icu- umurongo w'icumi ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe bakundwa tube imvuga kuri dushyire uku- uku- ikiganza ku mutima ndiko mvuga imvugo imvugo imvugo y'ibigereranyo hamwe by'ukuri twabona umwami wacu ariko agendagenda ari iruhande yacu turiko turatambuka turi kumwe ninde cya- twosura gutinya iki cyangwa twosura gutinya nde hamwe yoba agendana natwe buri ntambuko twosura gutinya iki twosura gutinya nde hamwe umwami yanesheje u- urupfu akanesha wamugwanizi na kuzimu akazuka mu bapfuye kumusugira gatatu akaduga mu ijuru maze ubu akaba yicaye iburyo bw'u- bw- bw- bw'ububasha bw'imana tuzi yuko ari iruhande yacu ndibaza yuko twotambuka tabwoba mbega si ibyo ndabesha murazi uko bimeze none yaradusezeraniye yuko azobana natwe iminsi yose gushika ku muhero w'isi mata mirongo ibiri n'umunani umurongo wa mirongo ibiri kandi yari azi neza yuko ku iherezo ry'isi kwariho tuzoba tumukeneye kurusha ikindi gihe kandi mu bihe byose byabayeho iki nicyo gihe dukeneye imana kurusha ibindi bihe rero tureke rino jambo rigira icyo ritubwiye kandi tuvyemere mu kwizera ngo wewe uwo natoranije uruvyaro rwa aburahamu mbega nitwama twasomye rino jambo ryo muri esaya mirongo itanu na rimwe esaya mirongo itanu na rimwe umurongo wa mbere ngo nimunyumve yemwe abakurikirana ukugororoka yemwe abarondera uhoraho nimwitegereze igitandara mwasatuweko n'inganzo mwimbwemwo mwitegereze aburahamu sogokuruza Zu wem hat Gott gesprochen? Wen hat Gott erwählt?
ibi byari biki ninde imana yavuganye nawe Es waren die Menschen, imana yatoranije nde denen er geredet.
ninde imana yihishuriye n'abantu yari yavuganye nabo kandi bakiriye amajambo yayo aha abantu b'imana bose basabwa kuraba kuri kiriya gitandara igitanda cy'agakiza ngo niwunyugururire mpisha muri wewe gitandara gihoraho Ewige Felsen. Und auch blickt hin auf umwami wacu ni igitandara gihoraho was ist aravuga hano ku murongo wa kabiri saa mirongo itanu na rimwe umurongo wa kabiri ngo nimwitegereze aburahamu sogokuruza der Freund Gottes, byari biki der dem Gott aburahamu eh, sokuruza mu kwizera umukunzi w'imana uwo imana yamenye- yamenyesheje ibyo yashaka kumubwira kandi ikavugana nawe tugaruke muri saa mirongo ine na- na rimwe umurongo w'icumi ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe ntukihebure kuko ndi imana yawe nzogukomeza nzogutabara mbere nzokuramira n'ukuboko kw'iburyo kukugororoka kwanje ukuboko kwanje gutanga akiza mbega turashobora kwizera yuko umwami a- adushigikiye kandi ko ari kumwe natwe kubw'ubuntu bwiwe murazi ntushobora kubasomera eh, ahantu yuko aburahamu mbere yarakoranye- yarakoreye izindi mana kandi imana mu nyuma yaravuganye nawe kandi yongera rizera imana imwe y'ukuri kandi ijya mana yavuganye nawe yari kumwe nawe ntiyategerezwa kugira icyo atinya ujya mwami nyene yavuganye yavuganye natwe ari kumwe natwe kandi kandi natwe ntitu- nti- nta- ntacyo dukwiye gutinya ariko mu kwizera twabwirizwa gu- gush- gu- gu- gushima imana twayihesha icubahiro n'umutima wacu wose kandi tukamushima tukamushima uko bikwiye amashimwe akwiriye mu izina rya yesu turagushimiye mwami kubw'ijambo ryawe wi- biciye mu ijambo ryawe wavuganye natwe kuno mugoroba mwami wabananiye uvugana natwe nk'uko wabikoze kuyinga uheze mwami no kuno mugoroba wavuganye natwe cyo kimwe kandi watweretse icyo ari cyo ugutoranywa Wa- washyize ugutoranya imbere yacu mwami mwami byotumarira iki kubona yuko wadutoranije ko kubona ko watoranije aburahamu isaka na yakobo n- mu gihe natwe tutobona yuko natwe wadutoranije muri ino minsi muri kino gihe mwami ewe mana yo kwizigirwa turavuze tuti urakoze cyane mwami kubw'ubuntu bwawe kubw'umuhamagaro wawe mwami kubw'ugutoranywa kwawe mwami turagushimiye kubw'ijambo ryawe ry'igiciro kandi ryera iryo waduhaye kubw'ubuntu mwami ewe mwami mbega tuvuga iki kandi turasengeye n'abandi mwami abasabye gusengerwa abo bose bafite ibyo banditse mwami nubagirire ubuntu urazi ibya- ibyo bakeneye urazi urazi umubabaro bafise mwami urazi byose mwami ariko turagusabye mwami ntushobore kubabohora ntushobore kubakiza ukore byose mwami nicyo gituma tuje kuri wewe dusengera abandi turagusabye mwami nufashe bose nubafashe mwami niwabafasha baraza gufashwa nuhezagire bose bose baca- baraza guhezagirwa niwabahezagira turagushima turaguhesha icubahiro mu izina ryiza ry'igiciro rya yesu haleluya amen